we add I don't want to see you, I'm more baby. ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o abẹ́sí on me and eh, give me good life e dey last me peace of mind everyday as i dey grind make your favour follow me baba. money money yeye eh, oh. I can't go. right my people i salute una and welcome una to inform me this um, tuesday morning on our business and lifestyle program where we take the talk about things wey dey happen for business and then our lifestyle matter for our country and for everywhere because we dey get uh, foreign uh, matter as well. Mm -hmm. na we dey very very interesting very interesting times Now we dey right now for the world but we know say uh, anyway with god nothing wey not dey possible for us my name na olayemi agboga and um, my people dey inside studio here with me as well i know dey alone mm, eh, i know I'm, i know i know i know so una miss my voice last week i i miss una too i miss una. <laughs> All right, make una hear their voice then we go enter the matter wey carry us come and only oga adeomo and eh, madam eh, ikekwa una sure say we no go we no go pause a little make we finish this topic the eh, the point wey follow this one so that because e get some kind things wey dey happen for the world now especially around us wey we need to chook our mouth put so that at least make we still you know ginger ourselves uh, ginger people the, the eyes have it the eyes have it uh, okay so after this one of today wey be the fourth um, the fourth point on uh, sdg sdg 2030 agenda for sustainable development we go pause then make we touch some other matter all right madam ikekwa may day hear your my voice, voice. yes my people na don hear my voice this <laughs> morning okay madam ikekwa hala dem i don hala una okay madam ikekwa greet dem make i greet my people na very good morning my name na sandra ikekwa na wetin dem say make i do na i dey do <laughs> uh-huh. copy and paste na you dey do abi. <laughs> whether you don the all the politicians don they don bite you. no no eh? no no you don turn zombie to our politicians wey be say na copy and paste like, you go use no. your own <laughs> initiative to now. no <laughs> na wetin expect person do na person dey do eh, eh, you know say after you don do that before you come do wetin dey your mind. Eh, eh, first of all you say make dem hear my voice people hear my voice okay. <laughs> before you come say make i salute dem then i come salute dem before i come talk my name. okay all right. i hear you this this uh, morning so. oh <laughs> we don dey get political women for us. <laughs> na una dey teach us una dey teach uh, us. Uh, okay okay no wahala sha thank god say this morning we get madam speaker no be. my people i dey greet everybody this morning my name na adeomo akawo and i dey welcome una to inform me with alayemi agboganko yes yeah, so this one na very special edition again to take make sure say we carry school matter go the direction wey e suppose go well uh, we get hmm. another oga wey una suppose hear im voice o you know they quick talk <laughs> but e talk too get weight oga i don't know. <laughs> Mother, I salute you, Madam Speaker. <laughs> now she be Madam Speaker. Uh, no, uh, no, na, na, na, she be Madam Speaker. <laughs> I be, I be, I be moderator. Now you carry, now you carry the gravel. Oh. <laughs> Now you go back. Where, where are you there? Now nothing there. Invisible gravel. Madam, I greet you. Uh, Ogadim, I greet you. Madam Ikekwa, I especially greet you. I greet all of you, but I especially greet you. you know? I be Isaac Mary Littleton Arkansas. Merry Christmas. you dey greet us wey dey for inside studio our people wey dey hear us from all over the world people i raise leg for una uh, eh, eh, okay i raise leg eh, i raise leg seriously for inside here dey raise him hand and him leg Yes, <laughs> <laughs> you holla dem <laughs> all right well we go continue from um, where we stop last week um, last week we say we take the agenda number four one two three four well from the beginning when we start this topic we say we go use this document wey uh, united nations carry come out any country wey dey among the nation suppose carry suppose run with this agenda 2030 for sustainable development and uh, we don talk about end poverty in all its forms everywhere we talk about end hunger achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture we know say some downsides dey some upsides dey we we come talk say dis document we we collect am make we use am as a blueprint for ourselves so that we go know how we fit take um, help ourselves more na remember this program dey always talk say how we fit take help ourselves for ourselves and by ourselves without depending totally on the government my people, una know say na the government na need us pass we need them mm-hmm. if we get that one for our mind we go know how we go take arrange ourselves properly without us no government na who dey dey lead okay so if we get that one for mind this blueprint wey dey carry come out so we go use am take see how we fit take um, use am using our own indigenous approach that's wetin dey accustomed to us wetin eh, naturally wetin dey originate wetin dey occur naturally for our native uh, our native place our native villages our towns but that's wetin we go fit do wey we don dey do since we go come marry this one we no go do copy and paste because we don see say copy and paste no dey work because their own economy dey different from our economy we don try borrow borrow borrow as we dey borrow we dey wash our own comot that's why things no dey work so so make we see how we fit use dis document take arrange ourselves we don talk uh, on reach uh, five. yes so we go take four point four now e say by twenty thirty, ensure that all youth right okay na 4.5 we dey start from more na hmm. no more na no vex una know say i no come studio uh, last week i was uh, um, i was on um, on a mission <laughs> okay say so by twenty thirty, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable including persons with disabilities, indigenous people, and children in vulnerable situations. Hmm. Sir Isaac Mary, I know say I won't start with you today. I know why because this as kind as things eh, an eh, eh, as an educator thank you i know say this kind things They always provoke you so give this this points now give F uh, eh, 4.5 okay, um, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable including persons with disabilities indigenous peoples and children in vulnerable situations um, uh, uh, sorry Novex. vex where we want from start from here now with this topic now where do we think we are supposed to start from do we leave it in the hands of of um, the government where it's supposed to start from? Um, madam, uh, it's now a good question you asked me. So, and um, incidentally, we trashed this thing last week. Mm. I remember, you know, speaking on this particular point, and so, uh, of course, you know, every day not be the same. So, my viewpoint then I go embellish them now. Now, um, I uh, beg you go break. Okay, uh, my, you know, sir, people, we we know they understand English, so you go <laughs> break under. Yeah, my viewpoint. Uh, after the CMM, I go give them small flesh. I'll give them body. I'll give them small belly. Uh-huh. So, um, as a B, so anything, any policy when they this paper, now policy, now policy statements, mm. now agenda, you know, driven by policy, and um, way um, United Nations and over to um, um, very many countries, not the Western countries, not um, the uh, established society, but those upcoming societies. When they feel say, then they know really they um, they push um, their societies to to succeed in all fronts. You know they experience some um, some um, uh, discrimination amongst women, discrimination amongst those who them get um, um, certain kinds of disability or kinds of disabilities. So then put up these things together and they come talk to me and give them quality education. Now, vocational vocational um, studies, as Madam Ikekwa established last week, tell us a vocational studies they talk about within the people they design to do, within people go stay, they carry out. Not be just say they will just go on center as oga consti adds you know, go one center just go do skills acquisition eh, eh, just <laughs> do am eh, two two three days two three days yes oga adeomo even specifically call that two three days i don't know why you dey talk am you no dey that time i dey in the spirit okay so you spend two three days the next thing they don say okay don do skill acquisition and after they don do that one you come find say nothing like of that kind say them give investment to help these people ca- carry out this process. Now, when it comes to issues of gender and um, and um, um, uh, um, and disability, sincerely, no gender past the other gender. Now, true be that because all gender, just the the uh, um, male. Gender. When I say gender, I don't mean as they get transgender. <laughs> uh, uh, we'll, go, we'll go come uh, to that one. <laughs> yes, exactly. the gender where I know <laughs> say it they natural uh, wey dey natural males and females not even man and woman na male and female oga jemon we we still talk down last monday <laughs> last monday when god create man he no call am man or woman na man he call dem <laughs> na man come see woman he observe am he he man name am woman eh, yeah man <laughs> we no want to talk as it is about as you view am you see package you say oh boy i die here. <laughs> <laughs> so na, whoa yeah. say whoa. Yeah, okay nah. na na so you see but we as men. we as men see am as man wey carry move? man wey carry move? <laughs> because he checked the thing he pack he say no no no i, I don get this now. i i straight this one this one na inside he said no sir this na wound na him carry Now man carry wound and then he come open mouth say social man. He go leave the papa. He go abandon papa. He go abandon mama. Now who my go meet? you understand? Mm. So the guy speaks. So the truth is, in our gender, no gender pass the other gender. It's just that every gender get in specific, get in specific design, design both physical design, psychological design, and then um, um, um, um, um, um, uh, capacity design. Now so women still be so e get certain work wey be say men go fit handle whether dem get full body or dem get one challenge or the other and e get things wey women go fit handle because women dey emotionally oriented mm. -huh. they they dey take things inclusively mm. then they get you know then they get this thing uh, women dey get this um uh, what do they call so um, strong introspection. That is, uh, they, they, they view things letter by letter, detail by detail. Men know they get that patience. That's what we just be. So now make you say when woman they man life, they complement them, they cover those areas. So when you when you get man, get woman, you must know say no be government go come begin to tell you okay they won't do skills acquisition or anything. Now your job as a parent to know the capacity of these children. Mm, mm. That's number one as you know their capacity you go portion them waiting to learn mm. no be saying hey, because you just grown a girl make go learn tailoring yes women go fit handle handle mechanics That job where we know say men they dominated go fit handle mechanics but he get the approach meticulous or detail driven approach wey woman they put for mechanic work i don't i don't meet mechanic before uh, for north. Fuma, uh, female mechanic. Female mechanic for north. You understand? Mm. And I don't meet male mechanic even though I know I know drive jalopy go there. Mm. I don't meet I they hear the interaction I they mm. see the approach I don't see them work on vehicles. Mm. But the day I meet female mechanic I cause okay maybe not because say the only one I don't meet. Now I ask the person he drive me around say I like make I meet other female mechanics. Uta Nura, I don't remember carrying phone that for interview them because I mean put them for record. Mm. I talk with them. The girl that they observe, mm. even without using gadgets to take make detection of faults. Mm. A female mechanic will just hear sound of vehicle, you could read meaning to them? just say i no be this i i no go read mechanics o ah madam <laughs> i go go learn o oh. madam that thing dey as i oh. dey drive my my motor eh. <laughs> all all all the people dey work with are now girls and <laughs> come see men men dey men dey line up come fix car for them. you sure say na only the cars na dem dey come fix abi na the women na dem dey come take treatment too. you know say if i dey drive my car eh, eh na the treatment if i dey drive my car if i notice something uh, something Eh, eh, strange, strange about it either the the the sound yes change either the leg i notice anything though i no be me dey care for this thing i go always tell my oga say bros abeg drive this motor some i dey feel say something you know no right about mm. this car mm. eh, you know i go just tell them like that then they go carry am go mechanic for me then by the time the last one wey happen so by the time they dissect the motor <laughs> the motor spend how many days for dem confirm <laughs> all your observations all my observations na so so e dey arrange the way she oga adeomo i no be lie o three women mm. so so that if i say if i say na just one woman i check three women so that emotional build up make make i make i just come small mm. make i come small you know we human beings eh every human being get three compartments when I make three compartment, you get now three things. Nine make nine be our major wait waiting waiting put us together as human being. The body. Yes. Not even that the the, the, the three that are three uh, uh, okay. uh, yes nine be nine you correct. Uh-huh. That is oh three compartment yes the the spirit the, spirit, the soul, the and, the and, the body. Now the spirit be the cocoa, the soul now your connection to the outside world. Your soul nine they nine they move body. Mm person say they say that guy rape that woman no be that day rape the woman you don dey rape am since you don dey rape women since so the day wey come see the woman na he come physically rape am He don rape am finish He don finish am na there he just come exercise wetin don dey think since so that na the soul na dey make that thing happen so inside the soul another three compartments still dey why i dey mention this because say parents wey dey no understand how children be they could view all they, they raise all children the same way they only raise mm, all children the same mm, way mm. especially the girl child and the male uh, um, the female child and the male and child then they raise them the same way you understand so your investments on each of the children go they based on their makeup you understand mm, mm. so that you go know what you take what you take shine the other or take charge one particular function of this one you know it you take charge this one you get the one you use vision visuals take the charge you get the one you use um, um, uh, use um, um, uh, information to the charge. Mm. Now, I'm telling you, for male and female. Okay. Visuals to the charge. So, then uh, for that, for that, the mind, for the soul. Mm. What do they call the mind? You get three makeup, three compartments. Now the intellect, the emotions, and then the will. The intellect. The intellect, the, the, the emotion, and, and the, will. will. then. if you check, they say, ah, this guy get brain or oh, the intellect. e get emotions na emotions na there you dey get love hate anger happiness inside emotion na you dey find man this this this desire to do something mm. now when you and then will and then the will the will na there to dey make decision mm. now when you dey deal with women ability of say emotions dey run intellect dey very strong But for men, ability of intellect, they run emotions, they strong. Now, one so, thing different. So, so we, we, need with uh, how we go take uh, balance am now. na information you go know where you use visuals see see sincerely eh? now from small then they catch them. Now from small did they know children they only the respond to within the strongest level of information you give them. give them oh okay okay. so so why are you talking from this angle whether they get disability or not when they get disability all the other senses in their being for instance person say one leg cut or one leg dey lame. Mm. the ability of feeling then don't they altered. Mm, mm. to happen to the other senses sight or mm. vision uh, hearing hearing, mm. uh, other senses down, smell, smell, sense of smell, and then uh, sense of taste. Taste go they very charged and very strong. Any disability at all, where the person for disabled, other area go be like uh, the antenna they hot. Mm. I don't see person where they disabled. Maybe say, maybe say, when they physically challenged. Physic, sorry, sir, sorry, ma. Mm. Person we get physically, they physically challenged. Maybe say, a eh, they blind, a they blind. You know they, you know, you know they see but, you no get you no get wetin your laptop dey face wey be say you no go know na ear go put for the la for the laptop wow. you go hear wetin you go just know wetin dey happen to mm, the laptop. Mm. so now there so the thing deep i feel i, I you say you eh, remove uh, with uh, your hair. Eh, no no uh -huh. it, it don do <laughs> well so invariably you dey use this one now take dey advise the parents say make dem dey sensitive. to know which vocation know to raise the pikin with and how to approach them based on the agenda based on them, um, you know which one to use visuals you know the one to, to use, use information. okay uh, uh, all right uh, madam I want to join wetin my brother talk. Mm. because you know say our culture different when e be say some people believe say women no be people dey supposed to send go school. oh my sister and some people it, believe it say na only men supposed to go school and so when they get children if they never born man they say they never born pikin so they go wait when they don born the man they go come send am go school mm. all the labour when everybody labour for farm for market for business for that family dem go use am train man. <laughs> the man most times the man fit even come out e no go become anything hmm. but the woman wey dey neglect for house wey manage himself go learn one skill come establish himself na e go end up taking care of those parents parents wey spend money take train one take go school mm. Mm. so the truth be say we no suppose to neglect our girl child everybody get right to go school to get education so you suppose to train your girl child as you dey train your male child because you no know they say make you eh, sow you no know the one wey be say you go get harvest from because this brain as e be so you go surprise say na that girl pikin brain na e even sharp pass the boy hmm. pikin but because you dey look am say na man hmm. woman na e go go husband house e go marry go meet another man women dey become president as we dey talk so women na president so if you dey say okay because of say this girl na woman make e just learn work or make e just dey house na one man go carry am go house if you e become president dem go dey call you president mama, mama or, papa. or president <laughs> papa so you go need to train your children no discriminate say this one na woman this one na man and another thing when woman dey handle something you know say women na mothers mm. that uh, uh, the way god take create women e dey special so the way they take dey handle children as mothers say dey groom children take care of children. na so they take dey handle everything wey they do for life so whatever position dem find themselves or work wey dem dey do the same mindset na dem take dey follow the work mm. na dem take dey approach the work na dem take dey do the work talking about disability when somebody pikin get challenge i talk am last week say ability dey for every disability so you no go just write off pikin because of one challenge if pikin no see e get challenge of sight im brain no affect because that pikin fit become lawyer im mouth still dey work hmm. im mm, mm, brain mm. still dey work im hand still dey work im leg like still dey work i don know fire fire brand lawyers when e be say dem no dey see but their brain dey hot because dem fit read with their hands yeah. so those people na dey get disability inside this disability dey because dem no give up on themselves mm. their parents especially parents when you encourage them, you go see the best out of them. so no say because say pikin get one challenge or the other you go lock am inside house you go lock am out from the world you no go let as in you dey shame you no wan make people know say you get that kind pikin for house there's ability in that child so when you bring out that kind pikin train am in the proper because they get special school wey be say dem dey eh, eh, build for them. wey dem dey train dem hmm. when you train that pikin tomorrow you go dey proud say yes my pikin na lawyer my pikin na doctor my pikin na this my pikin na that you go become somebody. Mm. Mm. Mm. thank you oga adeomo they say uh, and this one you go touch am so, small they say to ensure that all this na four point six. Yeah. by 2030 to ensure that all youth and substantial and a substantial proportion of adults both men and women achieve literacy and numeracy yep. so they fit read and fit and mm, use uh, uh, figures yes. mathematics and all that mm -hmm. so mm-hmm. uh, I thank the approach. I really thank you very much for this uh, angle where we take, this matter. First, <clears throat> the angle when I want to talk about the issue of uh, people when they do uh, what do column. call them They do gender disparity i go come add and join the issue of uh, everybody make e get involved with uh, this thing uh, both adults, children youth na the issue of inheritance na e create problem <laughs> you see i check fine you don take care of the educational angle of the matter mm. and she don take care of the the vocational angle so me i wan come from the angle of the mentality of who go bear my name last na im create the the the the the the line between male and female education. Mm. people were growing up with this mentality say every woman na another man name e go go bear. go go bear. and the men dey see them as those when they go later na them go born children dey continue my name. Now i make me call the word inheritance <laughs> inheritance on name inheritance on property inheritance on constantly occupying father's house and uh, father's property and mm, keep mm. maintaining Now e create this idea of say on on more of african mentality say now somebody won't carry on my generation mm. but it later dawn on even those families that make such mistakes say man get one terrible weakness na him be na him wife he must face first all the men that had been trained by parents using the women uh, sweat slot I, I call <laughs> slot <laughs> yeah because women were supposed to be a part of the same race on education yeah they come dey use their slot They they favor the men mm. later discover that they were parents Be cared for by women and these men never return again mm. so now what we should start to ad, i mean advocate or wetin we know i wan dey beg say communities right now how we go fit indigenous This matter na we dey after parents fathers villages wherever we all come from we need to dey let everybody know now say as long as say you call the person child e no suppose get denied of education of any class mm. because we don talk about the preceding pre-primary primary and secondary before we even dey talk about the tertiary eh, institutions now the four point six say e good make both youth men and women boys and girls adults need to get involved in this issue of say they should be able to learn how to read and write and being able to recognize figures and use add one to one to not know say one to one added na two e dey be now i remember in 2004 i run wetin we dey call i get one school personally when i run wey we dey call adult education program now that uh, aed uh, wetin make me i mean aep e wetin make me run that thing was not because i i get the whole money for this world the reason why i run that project that year till 2007 was because i saw a very large proportion of people as i dey move dey do my mission work Then i come see say a very great large number of people. pipo uh, then it was in akokoedo i come say wetin we go fit do for this group wey constantly dey run into marriage get gets impregnated and eventually they will start a family they don't know what to do and then eventually their children will now start school nobody to help them on arranging assignments assignment so that mm. now don on me to say mm, mm how do i because if a child no get who who dey channel am on education yes. into education dey get con, dey get problem. you know so, i never reason am like this before i know say i dey i dey yeah. help dem o if okay. the one way i no fit help dem i go get person wey yes. go help dem mm. <laughs> but i have never really thought of it like this before. Mm. so the thing created this this desire for me to start something to assist these same parents so that they can on their own be assisting their assisting children their so children. that was how i started what is called adult education program at mm. and i ran that program for several years mm. and by the grace of god as i dey talk to you today i have four that are graduate of our triple dentist from that program wow even though the program eventually i stop am but i still get four people the last time i travel to igara one of them saw me and gave me five thousand I think I, I was happy that at least somebody still recognized that I was a human being somewhere. Ah, you know, uh, eh, share, share uh, no, with no, me. True confession. No, uh, I okay. confess now. Don't worry, the house will get water later. <laughs> now, my people, why I, I talk this thing? Many people get you later find out that even among these old parents some of them get issues and they were having interest in going, going to, to schools so when they now find any opportunity they dey quick grab am and along the line life can turn around and which will mean a favour for the upcoming children, children they are giving birth to. so and their community. and the community at large so wetin i dey try let us understand be say e good make we no dey segregate say na who wan go school for the family be this all of us should be given equal platform to run then uh, for elders i mean the youths and whatever i mean uh, adults to be able to now recognize if they get i you know it's only in nigeria i they discover say evening schools no they available. Mm no e no they available and ideally now the function of ministry of education for parents when either they go farm or whatever they were supposed to be provided extra opportunity for what they lost at the youth level to be able to now get it back na be the essence of this program mm. but so wetin i dey advise local government na the opportunity be this if this is what you can invest invest into say adult education program should be made compulsory in every local government. Mm. It will now help to recharge parents. They will now see the value for education and by extension now extend it to all the children they are children. giving birth to. So, so now tell I see am. Uh, uh, see mm. oga dey omo this one wey you talk eh make me all talk my own story because this thing e help me. E happen to be say I stay with my uncle and this my uncle e no really dey educated then im wife e go school small you know You no finish secondary school but you know how to read and write if to say they no even carry that woman go school i no know if for no fit teach me now me come dey stay with am me i dey go school and when i dey go school you know government primary school when i dey go They go teach us for school when they go teach us they go give us we go go house but my reader all the thing wey the teacher read for class i go cram am put for my head when they ask me to read one passage the way the teacher talk i don cram am but if you say make i touch am for book i no go know am i no go fit recognize the word hmm. but i go read the whole thing e dey my head but i no fit point am for book yes. so one day my uncle wife call me this woman no go school as i talk but he go small school for village before he come city come marry my uncle so he go say come read for me i carry the book so so that page i go dey open and go read am say read another one i no fit how come you fit read there no fit read there go say okay now point am i no fit point am this woman come understand say i no know the word mm. i no know the words mm. so e carry board carry chalk come write spellings mm. three letter words two letter words mm. for board now e go say make i read am e go dey read am for me e go say make i read am i dey read am follow am i dey read am dey follow am. Mm before long i come identify the words now when i come read school dem say make we come read if i carry the reader they say line seat by seat read no be the one i first tell my friends abeg which word be this which word be this quick tell me before i reach my turn so when i open the reader we dey read i need to i now know how to pronounce each word and how to read lines why because somebody for house wey dem no value send go school because na woman mm. know how to pronounce words e now teach me mm. now for school before long i became a very good reader i con dey read fluently mm. without any aid you understand so now <laughs> now who teach me no be teacher just let me say somebody dem marry come from village wen go small school na e do this thing as i dey tell you now at present this woman don old because she's is now a grandmother mm. you know what she's doing now with that with that certificate she's teaching nursery school. wow. because she wow. don retire from her, in she don tire from work wey she dey do she don wetin she fit dey do she no fit do am again. Mm. so she now say i no fit just sit down for house make i go dey teach nursery school for my church. Mm. so their mm. church get nursery school she come go there go apply because they needed teachers mm. he now applied as a teacher there she's now teaching nursery school because from time when i heard her say yes i say you are a good teacher because na you teach me mm. now she dey teach nursery school. Mm. so if dem neglect such people today she no go fit part anybody but today she impart me. Mm, mm, this is wonderful story all right my people una still dey lis ten to inform me on inform me radio this um, tuesday morning and we dey talk about sdg number four where we dey call ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all not only for all even you know they say you know they learn to die until you permit na mm. only the only people wey no fit learn na people wey don delete for this world wey don share grace eh, share grace. but but for as long as say you get breath say you dey you fit still learn no matter the kokoko wey the the head be <laughs> hmm, you fit still learn so you wey dey listen to us now no give up maybe you no get the opportunity to take do am before you know these days we even get eh, we get ebooks You get books wey we fit take um, wey we fit take wey we fit dey lis ten to you get mm. so if you no fit read at least make you make you dey lis ten to books that still that na still another form of eh, of of education you educate yourself and before you know it you go dey carry book gradually say you dey learn am you you dey try you dey learn am dey do am before you know you go see say you don blow up okay make we go to the i just wan add this thing you you wan add am yes if i give you chance eh, eh, i no go yes i just wan tell um, yes ma'am <laughs> make we no dey make that mistake to ever think say government get the best interest of anyone ah. it is ah. not possible if i no dey complain again just leave god your you na your own government. we they we they come to that one o oh, because still part of dis one now with what thing they happen for our country naija right now we go see say we need to look inwards we need to put our hands together me and you to take see to take make sure say this eh, our children and ourselves say we dey enlightened say we dey educated because eh, that that na the only weapon All right. e say by 2030 ensure that all learners acquire the uh, okay yes acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development na where we dey go be that including among others through education for sustainable development and sustainable sustainable lifestyles human rights gender equality promotion of a culture of peace and non-violence global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture's contribution to sustainable development. Um, mm. make I jump in. Uh, jump, jump in, jump yes, in. Yes, for this particular point, you know, also if we they if we they assimilate or they bring in any concept or idea from United Nations, we can also understand so they themselves they get their own agenda and they get ways to achieve that you know by um, by way of um, um, giving grants to um, government and when they give grants to governments give them access to loans and then uh, simplify the um, the loan repayments by so doing they themselves they enter some kind of um, um, um, uh, um, bilateral, trilateral, unilateral agreements with government and government officials to begin to push certain. It's important I mention this to push certain agenda, certain policies, where they encrypt them in. You understand that now? Mm. So this particular one now, it they loaded, but then again, if you look um, it needs to be, you know, we must tailor uh, tailor uh, tailor our policies based on our cultures, our customs, our traditions. Yes, in know, Stockholm. Uh. Eh. So when they push the agenda of gender equality, mm. you understand, See, even the very desire, the thoughts of gender equality, within them they push. You know, and um, this policy of um, same-sex marriage and uh, all eh, that, uh, well, then they sa- sa- inside. Sa- wait, when, yes. Sir Isaac Mary, yeah. I say we get this document for us to use am as a blueprint yes so make we make we extract yes yes why why i quickly do am i wan dissuade the mind of our listeners to tell them know say every policy statement this every policy statement wey dey here wey madam call blueprint which indeed is blueprint dem mm. get system when united nations dey try to enforce dem but of course, the government, when they hear these things, then read through, they get intelligent people for government with them, they read through things. When they read through, then go check what is in for us. So, United Nations, sincerely, because when I talk, uh, uh, um, it's debatable, eh, and I'm ready to debate anyone on this matter. Mm. United Nations will give you grants. And they give grants. <laughs> um, um, uh, which government they talked the other day? One of the government for, governors for the north. They talk say uh, Inofi access United Nations grants and loans, or Inofi borrow some funds for United Nations. Mm. What if in policies? In policies, they agree with this particular billionaire. So, uh, um, uh, sustainable development goals. So, even the UN, they check states where they agree to their demands. That government so they go give them grants and they will say, push this one and push this one. All of a sudden, they, they talk about, okay, we'll go revisit the um, uh, homosexual laws, the gay law. Mm. We'll go revisit them. Why? Because the gender equality in a coded language. If you check, <laughs> yes, check the UN Charter. Talk about gender equality, all gender, transgender, uh, uh, uh, uh men, by, by gender, by, by, yeah, bisexual, yes, <laughs> by gender, by gender. bisexual. men will carry rope, but can't get Bobby. <laughs> <laughs> men uh, women wey no get bobi but they can carry rope uh, They can carry uh, tube <laughs> all of them, all of them are the gender so all the genders equality so e good make we understand so that make we place and we understand mm. but for us as madam TikToker, for us to extract what we need this particular document na eye opener dem dey tell us say this is the way we suppose to raise our children Yesterday, they talk with one person. The person, if I they talk now, where the person they listen, the person go no snide. Now, now them that they talk about, uh, talk about person how this particular individual take raise them children. Everyone tailor made to face one direction, and if you check the family business, this particular family, they don't draft these persons to use what them go get from school to take a am into the family business ah, ah, that one that one that ah, one na you not you don't clear route for that one this one already know say in a banker but using the banking skills he go use take push that family hospital that hospital where them get to, he go use banking in bookkeeping skills inside there take expand take open doors for business mm. for that business. Mm. Then the one we can go learn. Uh, uh, uh, um, um, uh, what do they call that leg leg uh, leg doctor? Uh, orthopedic. orthopedic medicine. Mm. don't learn medicine though. You can go specialize. You don't learn general medicine. Mm. Can go specialize. Can become specialist for uh, uh, um, orthopedic medicine. it go use in skills, knowledge, or general medicine general practice and then for um, being a specialist you can take expand the the um, um you know that family because the father what did the man learn for that this day now how to use traditional means to the healing mm. Yeah. Mm. use that skill there yes. that became the one we can go learn about uh, agbo uh, learn botany herbs. learn herbs bo- learn botany mm. they use scientific approach mm. till they classify and break each component indigenous indigenous indigenizing indigenizing yeah, waiting, waiting. wetin the father they do mm. they use uh, uh, um, um, um, uh, oyibo medicine take the now the sustainable sustainable you understand mm. so but we get parents today look at sorry to say oh, when Ogabiola die in business in fame everything die with him. mm. kola go start uh, bank phd with a friend bank phd today one of the one of the in fact uh, one of the most scientific approach to banking because of the kind of people they are. But see now they don't get knowledge of business, how to expand, how to make money. You just enter the bank before you know the bank. They may get get uh, uh, uh, diverse. Um, they call this thing the shares. Mm. All the shares now bad shares. All the shares just then the bank cripple. That's history where the bank page phb even dey for benin don't turn am one person don't come buy the place use am for uh, mass transit you understand so you see they they raise children they dey follow children they they impregnate women They raise children where they no go fit They dey born where they no go feel raise tailor make This thing they talk about say <laughs> we go tailor we go tailor the energies of each child for one central goal Now those ones na dem go get respect for gender na dem go get respect for gender na these ones that dem go get understanding of how to operate in peace hmm. imagine hmm. at least you know you be senior you know you understand decision making Yeah, you know how to respond you know the culture you know wetin dem dey forbid you know wetin dem no dey forbid when elder as oh madam oh some children go waka pass you you go say ah na human being bought this one <laughs> you go look ah madam kika first sabi that kind of thing you go say ah your mama miss road <laughs> your papa he see him head just fall for ground why because these ones na all they just do na to ride bicycle na just wetin dem know uh-huh. dem no get um, <laughs> oga timo eh uh, na true na dem sabi so this one this one dey tell us say na see oh the approach to parenting na e go determine the energy wey you go release hmm. for each of the children to to get this kind of thing wey uh, um, this item uh, ah, ah, ah, all right my people na dey listen to inform me on a business and lifestyle program on uh, inform me radio this tuesday morning i know say una dey enjoy waiting una dey hear since sorry say we not give number for una to take contact us <laughs> because we think say we won't rush we won't rush am <laughs> i don't know oga adeomo we no fit talk again eh uh, we won't take uh, business news oh oh, yeah make we take uh, tomorrow we conclude oga adeomo i chat to do. Oh. <laughs> i enter your leg o oh. <laughs> we no i no wan i no wan do you are wrestling match o oh. eh, i no wan go dey rest on top of this table with this man now you see ah, <laughs> i dey i see i see say you go there today I e tomorrow we are i go hold ourselves all right um, make we take our business news and market waka for this tuesday morning. yes uh, in fact the matter be as e get uh, anyway the first one wey i wan really take from here dey come from uh, our president mr presido he say nigeria go give zero point five percent of e gdp to research uh, innovative uh, in, say you wan do you wan do give zero point five percent. Uh, for research research innovations. Uh, uh, oga agbegbe which research. no wait na oga uh, just get patient. <laughs> I can't check myself as I run then enter the matter of GDP five zero point five percent. I can't say how many percentage from the entire budget of the same GDP that they give to, to education to, to, education to governance and to their eh, to, to then to their allowance. Okay. Allowance. I also eh, eh. discover say twenty five point six percent now hmm. they go for just National House of Assembly allowances. Twenty five. Yes, point six and for for just national assembly assembly hmm. mm, ah, wetin be the I read my head my head no, no, oh, so God, I, I, I read news o oh, when I read news. when I dig if I when you break am down mm. you discover say the guy just dey mock research with his zero point five percent. oga oh, oh, adeomo the truth be say which research uh, eh, dey ongoing at least for for america they dey publish their research. yes mm. well i mean that's eh wetin be the research they go announce am. wetin you dey give the. yes well, which research. it, it na for uh, one uh, uh, meeting i for talk about uh, wey dey talk about technologies and innovation. yeah innovations and I'm not am talk say e uh, go give zero point five percent. people dey don innovate things for inside technology. Mm how many of them eh, they don't spread their products all over the country because part of the research grants what did they give them so mm-hmm. they're supposed to make them put them for market then ensure the government officials buy how many of you know say motors government they use number one are number you two. are you are you there's no advert for innocent. for internal how many of how many of uh, cement now business news <laughs> tomorrow tomorrow <laughs> right time that's what i go remember <laughs> well, we can't discover well because just uh, AstraZeneca vaccine fear hmm. vaccination God. they suffer setback oh, as five countries don dey add join the ones wey don first stop. more than ten uh, ten countries im, now. emergency five don go add join the number again now to take make sure say the issue of vaccination he eh, don say dem put am on <laughs> hold dem suspend am mona stop am for here This cannot continue again AstraZeneca vaccine the same vaccine wey Nigeria uh, don presidential task force talk say we must continue to take we must continue to take am the same vaccine when state governors some of our state governors eh, including Edo state governor they talk say nothing dey wrong with am as if say na scientist im be. okay meanwhile. the real scientists and countries. dem eh, do research for dem to find out say the thing dey cause blood clot blood clot and sudden shutdown system and death and sudden shutdown of body system body metabolism and like, and, and uh, nigeria in nigeria uh, in Nigerian technocrat governor eh. They sit down They talk without having any scientific knowledge and he does not have a laboratory in his system They talk say you must continue to take eh, okay dey um, encourage people. Eh. okay oh, well oh. this one beats everybody as uh, the news when e dey come don begin dey show say unemployment rate for nigeria don hit thirty three point three percent when e come be twenty three million eighteen thousand Uh, nigerians na dey jobless and when you continue with the matter they come discover say na about fifty point uh, three six uh, million na get issue of underemployed that is they even get job at all but the job no dey get wetin dem dey call take home um, <laughs> mm, mm. so by the time you finish you check all the dis thing you come discover say unemployment for nigeria a really get hand pull for the issue of violence and constant security challenges wey mm. nigeria get reps don begin wetin we dey call federal government asset recovery for uh, on uh, wetin dey call privatized entities dey say people do uh, or government privatize a lot of their things but the assets the people confiscate them federal government no get hand put again so right now they say every team every entity when they for do privatization they want to collect federal government properties back from dem okay. Uh, stock no be kill and divide uh, eh, the first divide don dey ask na to new new investor no they they only ex no they are only expecting new envelope. Uh, eh, okay. uh, initial gragra uh, initial uh, thank you. stock <laughs> market Then resume new trading deal and e can e can start with uh, with uh, new trading week with 0.22 percent lost. Mm kai serious clash but come but they say we don comot for deception i mean recession eh, eh, <laughs> oga i don catch we don catch me <laughs> so say deception eh. so i mean na reception reception na we dey we first dey deception uh, uh, i mean uh, ah, okay make na know okay make na know no no they say we enter reception reception na uh, reception dem dey now okay well france come begin talk oh this one now dey come from france or oh, outside nigeria oh, you say <laughs> this astrazeneca <laughs> coronavirus covid-19 vaccine say wetin e carry join body no be wetin human being body go fit collect o say <laughs> for now make that injection no dey raise go anybody shoulder again for france o oh. france so because of that, other countries wey dey around them come begin dey buy the idea oh, na e make the number now dey increase and according to the tin they say even by this afternoon more countries go announce their withdrawal from from yeah but nigeria dey push am mm. nafdac don start investigation say wetin cause di cause of uh, severe vomiting and uh, blood in urine among kano residents and the thing now e don dey make a lot of people. dey gather go hospital hospital bed don full but dem con do check check dem con say people don dey begin dey drink dey drink sachet water when e be like say dem use expired um, um, chlorine and other things. take do and the thing dey cause a lot of deaths and issues for katsina and um, kano state. Hmm. correct table this morning uh, when e be on the 16th of uh, march It get this one say United States dollar now 478 naira to buy and 485 naira to sell. Pound sterling they go for 670 naira to buy and 678 naira to sell. Euro they go for 572 naira to buy and 582 naira to sell. Canadian dollars they go for 390 naira to buy and 400 naira to sell. Uh, ZAR they go for 25 naira to buy and 33 naira to sell. united arab emirates dirham dey go for one hundred and fifteen naira to buy and one hundred and fourteen naira to sell ghanaian cedis eighteen naira to buy nineteen naira to sell cameroonian cfa. say dis na recession. cameroonian cfa dey go for seven seven hundred and eighty naira to buy eight hundred and five naira to sell while benin republic cfa eight hundred and seventy naira to buy and eight hundred and ninety-five naira to sell Chinese yuan sixty naira to buy sixty-eight naira to sell and then um, Australia Australia dollar two hundred and eighty-five naira to buy three hundred naira to sell na so money be for today. Oh. all right uh, madam Ikekwa. Mm. <laughs> so this one, oh. <laughs> my brother dey shout say this one na re na recession. okay reception, no eh? no he say nigeria dey for deception. Uh, i mean <laughs> re reception. reception. okay no be deception. na okay that's a share and trade. okay i understand. Mm. Uh -huh. na na so market even market na na deception market dey because we no understand. Oh, wow. market for their foreign rice still dey for twenty-seven thousand rubber na one five cup na one fifty our nigerian foreign rice wey be our own nigerian rice mm. one stone all day twenty-two thousand rubber one three fifty cup one twenty and uh, our also rice wey we still get some dey at times you see stone at times you no see stone <laughs> that one dey come for hundred kg dey sell am forty-four thousand rubber na one thousand one hundred cup na hundred naira brown beans beans still dey always still dey beg am make come down we never know wetin happen <laughs> brown beans dey for one three cup na one twenty white dey for one thousand one cup uh, cup na hundred naira oloka dey for one thousand one cup na hundred naira red oil dey come down we thank god say e don dey come down but e never come down finish <laughs> red oil now twenty-five litre na twelve thousand naira White four litre na two thousand naira groundnut oil that one still dey come down small small twenty litre na twelve thousand six hundred White four litre na three thousand four hundred ogbolo na five thousand naira cup na four hundred while the other new one na seven thousand naira cup na five hundred melon one thousand eight hundred cup one thirty for hand melon while engine melon na one thousand to cup hundred naira garri na eleven thousand naira while line line na one thousand nine hundred onion and tomatoes and pepper dey jabrata for market now buy as you want. oh thank thank thank you so much for that okay uh, oh time don go sharp sharp sharp sharp eh, my pipo <coughs> we don hear wetin we talk today o na wetin person comot eye na im make do pass am make we no comot eye for the things wey be say we dey talk for this program make we put am into action so that we go fit move forward make we no wait for we government dem because all of us na we be government for we sef my pipo my name na sandra ikekwe i my country pipo i wan beg di pipo wey get money for inside dis country mm-hmm. nigeria mm-hmm. make dem start adult education make dem forget about building hotel so that we fit start to rearrange human our our building. economy and our human capacity building again because if you channel a parent well e go channel im children in the right direction na wetin i dey beg una today be that my name na adeomo akao i dey i dey greet una. Hmm. Um, last week oga adeomo get uh, resolution na him carry gravel last week <laughs> as speaker and he tell us say as matter be make parents go sit up make they go sit up make dem sit up say because the ruler the knife the chalk the biro e did their hands and i join add just the ruler the ruler the biro i can't add pencil join them. i can't add knife eraser eraser exercise book and i can't add cane join them. <laughs> e did the hands of parents so how children go ever become na the parents and the day no be government no be government dey build prisons for una Mm. if you mm. touch your pikin dem say you dey you dey you dey do am do give am child labour you dey give am you dey uh, you dey punish am you dey punish am you dey beat am out of proportion mm. now dey build build prison now dey take dis your same children dey put dem for inside di prison dey lock dem up in there and mm. when time reach dey go uh, say there's jail break say we You. know wetin dey happen. Jailbreak. break una put gun for their hands make they go up and take ballot boxes hmm. then they go puncture their eyes name them. They come dey useless to society i beg the ruler oga adeomo talk the pencil the biro the eraser the chalk the uh, the blackboard the slate the slate the knife the yam and then the cane e dey your hand una go sit up. your name come be. i be i want us to be ruler i be isaac limited <laughs> arkansas merry christmas <laughs> well my people, una they listen to inform me on inform me radio since yes um, since this morning when I don't hear we waiting. we talk we talk and from the beginning say this program day for us to see how we fit take help ourselves not depending totally on the government and we know say this document where we the wey we dey read out so even if ulterior motive dey wey dem take carry am come out we go use am as a blueprint to take make our society a better place e dey possible very possible i dey always tell people say i dey live for dis country naija but i get my own country inside dis country so if all of us choose to get our own country within dis country make everything right do the right thing we go see say everything go dey go smoothly for each and every one of us for me o oh, any any angle wey dem dey carry come eh? eh in fact i don jump am pass <laughs> because if you fit study study the system history dey there so mm. anything wey we dey see now na just a repetition so they say na na person wey dey do the same thing again and again expect different results say na kolo kolo master na the person don become so me i choose not to kolo <laughs> because i don study i dey read you get so you make up your mind to say okay me for as for me and my house we go separate ourselves do the right thing parents na your hands na e dey our children na custodians dem be god give dem make we take take care of dem and the capacity and the ability for us to do that one god already give am to us too the wisdom also god don give am to us if you choose to sell your wisdom for pot of food na your thorough na that one come be so make each and every one of us wake up i get motive why i dey do wetin i dey do because me i wan stay in a a very beautiful environment that's why i dey tell everybody so if all of us now as we just dey here now we dey our own community and we get the same mindset we dey do everything in common and all that as e take concern us you go see say ah no peace go dey now where the conflict wan from come we get one mind we dey work in love everything go just go well so everybody get that kind of mindset and you go see say everything dey go well for you till next time wey we go come okay sorry till tomorrow wey <laughs> we go come again to conclude this topic wey we dey do so my name na olayemi agboga i salute una well well.